iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanye ndabashuhuje mwabonye butandukana ni thomas kamirindo basuhuza mu rwanda ijwi ry'amerika iravugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikire kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora voice of muhabura mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe abakenyezi b'irimizi mu burundi bahangayikishijwe n'ihindagurika ry'ibihe rituma badasarura bihagije imvura twayibutse ubu dusigaye twirirwa twicaye n'abarimye ntibariko barakirira abandi nabo ntibari bwarime haracyari imishike inzara nayo yabaye nyinshi ntacyo tukironka tukugaburira abana uyu ni umwe mu bategarugori b'abarundikazi batunzwe n'isuka mu ntara ya bubanza ejo kuwa kane uburundi bwifatanyije n'isi yose kuzirikana umunsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro mu rwanda abaregwa mu rubanza rw'umunyamakuru focus ndayizera babwiye urukiko rukuru rwicaye i nyanza mu majyepfo y'u rwanda ko inzego z'umutekano zabashyizeho ingufu kugira ngo bemere ibyaha naho muri uganda amashuri amwe n'amwe ejo yongeye gufungura tugumane aya makuru yose n'andi yose twabateguriye atabacika duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi aroyize bigira imana mikoro ni iyawe urakoze tomasi muri mari abakozi ba leta bashika ijana barahuriye ku murwa mukuru bamako ejo ku munsi wa kane basaba irekurwa ry'abategetsi mu gihugu hagati bagizwe imbohe n'imigwi y'intagondwa zishimikiye ku idini rya kisilamu ni nyuma y'indwi imwe umugiraneza w'umufaransa hamwe n'abataliyano babiri bari baranyurujwe babohowe abo banyagihugu bari bafise inzandiko ziyamiriza irekurwa ry'abanyamahanga ariko bagasiga abenegihugu bafatanije n'umushikiranganji wa mbere bararungitse urwandiko rusaba irekurwa ry'abategetsi umunani banyurujwe kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani umugiraneza w'umufaransa sophie petroni yarekuwe mu ndwi iheze inyuma yo kumara imyaka ine anyurujwe n'intagondwa z'abayisilamu mu buraruko bwa mari leta mfatakibanza i bamako yararekuye imbohe amajana abiri kugira abo banyamahanga hamwe n'umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa mari sumaila sise barekurwe ishyirahamwe mpuzamakungu ejo kuwa kane ryavuze ko abanyororo barenga igihumbi barekuwe mu mabohero mu bice birimo intambara ku mpande zibiri zirwana muri yemeni ni ihanahana ry'imbohe zingana kuri urwo rugero runini ribaye kuva izo ntambara zitangura mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu intumwa ya oni muri yemeni martin griffith yabwiye akanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano ko abona ko hariko haraboneka icyizere muri yemeni asaba izo mpande zibiri hamwe n'indongozi zazo kubandanya muri iyo nzira yo kuzoshika ku masezerano y'amahoro abadiplomate ba onu bavuze ko imbohe igihumbi na mirongo umunani n'imwe ahanini zigizwe n'abanyayemeni ziriko zirarekurwa kandi zijyanwa mu mihana yazo abashinga amateka muri israeli baratoye barongera baremeza ejo kuwa kane itegeko ryemeza gusubirana imigenderanire hamwe n'ubucuti n'ibihugu bya emira z'abarabu zunze ubumwe hamwe na bahrain umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu yavuze ko ayo masezerano azotuma ibindi bihugu mu karere bigira igishika cyo gusinya ayandi masezerano nk'ayo na israeli netanyahu yavuze ko israeli yavuganye n'ikindi gihugu mu karere mu ntumbero yo kunagura imigenderanire ariko ntiyashimye kugaragaza izina ry'ico gihugu abakandida babiri batavuga rumwe n'ubutegetsi muri cote d'ivoire ejo kuwa kane basabye abanywanyi babo kuzoburizamwo amatora y'umukuru w'igihugu yo kuwa mirongo itatu n'imwe uku kwezi kw'icumi wahoze ari umushikiranganji wa mbere pascal afi ngwesan yavuze ko amatora ariko arategurwa ataberekeye ko boyaburizamwo bisunze amategeko yose yari kumwe n'uwahoze ari perezida w'ico gihugu henri conan bedier ariko abo bakandida ntibavuze nimba bazova muri iryo higanwa aho ibikorwa by'imiyamamazo byatanguye kuri uyu wa kane ayo matora ateye impungenge muri Cote d'Ivoire mu gihe perezida Alassane Ouattara ariko arondera manda igira gatatu aho benshi bafise ubwoba ko bizohava bivyara imvururu z'ubwicanyi afi ngwesan yasavye abanywanyi biwe kutagira uruhara mu gutanga amakarata yo kwiyandikisha kuzotora no kuja mu miyamamazo yabasavye kandi kuzibira ico yise kudeta igamije guca mu matora perezida Alassane Ouattara ariko arategura bose uko ari babiri baremeye gutunganya ikiganiro ku bamenyeshamakuru kuri uyu munsi wa gatanu abatalibani baremereye inteko za leta z'ubumwe za amerika kugabanya abicwa n'intambara muri afghanistani inyuma y'ubwicanyi buhitiye bwatumye habyuka amakenga ku biganiro by'amahoro salmai karizaki yafashije muri ayo masezerano n'abatalibani yo kuwa mirongo ibiri n'icyenda ukwezi kwa kabiri avuga ko abanyafuganistani bafa muri ibi bihe ari benshi karizage yavuze ko we na generale austin miller komanda w'inteko za amerika muri afghanistani babonanye n'abatalibani akatari gake baganira ku gushyira mu ngiro ayo masezerano mu masezerano yo mu kwezi kwa kabiri abatalibani baremeye kutazongera guha icumbi intagondwa z'abanyamahanga batera leta z'ubumwe za amerika abatalibani ntibemeye ariko nimba bazorangiza intambara na leta yemewe n'amakungu y'i kabul
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu noneho tujye mu biyaga bigari mu rwanda urukiko rukuru ejo rwakomeje kumva abareganwa n'umunyamakuru focus ndayizera i nyanza mu ntara y'amajyepfo bose barubwiye ko inzego z'umutekano zabahatiye kwemera ibyaha ku ngufu umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa yari muri iri buranisha arikurikirana bwana eliyakimu karangwa umuhanga mu bijyanye n'ikoranabuhanga niwe wabimburiye abandi bakomeje kwiregura kuri uyu wa kane uyu mugabo w'ubushinjacyaha bumurega ko ariwe wari ushinzwe kuzakora uburyo bwo guturitsa ibisasu hifashishijwe telefone ngendanwa basenya ibikorwa remezo bitandukanye hirya no hino mu gihugu yasobanuye ko sisitemu ye ari iyo kurinda umutekano wo guhungabanya umutekano yavuze ko ahawe uburenganzira yagaragariza urukiko imikorere ya sisitemu ye avuga ko yari afite ubushobozi bwo kuyikora ku buryo yashyirwa ku mupaka uhuza ibihugu bibiri ikagitahura abashaka kwambuka mu buryo bunyuranije n'amategeko bwana karangwa yavuze ko nta bikoresho yigeze afatanwa bigamije guturitsa ibisasu yavuze ko ibikoresho byafatiriwe mu kigo cye mu gihe yasabwaga gushinja umunyamakuru focus ndayizera ko yafatanywe ibiturika bitemeye ku butaka bw'u rwanda karangwa yafashe umwanya munini mu bireguye yabwiye urukiko ko inzego z'umutekano zagiye mu kigo cyafunzwe yabwiye umucamanza ko inyandiko mvugo zose yazishyizeho imikono igihe yabaga yabanje kubitegekwa n'inzego z'umutekano kubikora bitewe n'aho yabaga afungiwe maze ashimangira ko na n'ubu ari kuburana atibuka ahantu yari afungiwe kandi ko umuryango we wamaze iminsi makumyabiri n'ibiri atazi aho yabaga hari amadolari magana atanu mirongo irindwi n'icyenda umushinjacyaha avuga ko karangwa yayoherejwe na bwana kasiye nta muhanga mu bikorwa byo kugura ibikoresho byo gukora ibiturika uregwa yemera koko ko ayo madolari yayakiriye anyujijwe kuri konti ya dahabushiri ariko ahakana ko yayahawe na nta muhanga avuga ko yayahawe n'umunyakenya Innocent Mugume kuko bari bafitanye gahunda ko karangwa mukorera imashini zigezweho mu buhinzi yagombaga gushyiraho sisiteme irinda umutekano yemeza ko yamenyanye na uwo munyakenya kubera Focus Ndayizera wamufashaga kumenyekanisha ibikorwa bye by'ikoranabuhanga ariko umucamanza akabwira karangwa ko atagaragaza amasezerano y'imikoranire yari afitanye n'uwo munyakenya Mugume yatumye amuhaye amadolari yasubije ko kugirana amasezerano bitari ngombwa mu bushabitsi na cyane ko ngo afite n'impapuro zigaragaza ko yayabikuje yongeye kwibutsa ko kubera ubuhanga bwe mu by'ikoranabuhanga yabiherewe ibihembo bitatu byo ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'akarere ka afurika y'iburasirazuba avuga ko uko yatangiye kuburana ubushinjacyaha bwakunze kurangwa no guhindagura ibirego ku byaha bumurega bigaragaza ko nta mucyo nta n'ukuri ku byo bumurega yashimangiye ko ibikoresho bye by'ikoranabuhanga byifashisha amashanyarazi ku mpuzandengo y'ijana ku ijana mu gihe ngo intambi baregwa zo zidakoresha bakoresha amashanyarazi umunyamategeko umwunganira metre munyakazi yasabye urukiko kuzasuzuma ibimenyetso ubushinjacyaha bumuregesha maze rukazemeza ko bidahagije yasabye ko rwazabishingiraho rwemeza ko bitamuhamara ukamugira umwere undi wireguye ni bwana emmanuel niyo nkuru uregwa ko yagombaga gushyikirizwa ibiturika na focus ndayizera akazabiturikiriza za gatsata na nyacyonga mu mujyi wa kigali yavuze ko ataraziranye na ndayizera avuga ko atanaziranye na nta muhanga kandi ko nta n'ibiganiro kuri telefone ubushinjacyaha bugaragaza ko bagiranaga naho bwana patrick niyohoze uregwa ko ariwe wari ushinzwe gushaka abarwanyi bajya mu gisirikare cy'ihuro nyarwanda rnc nawe arabihakana avuga ko ubushinjacyaha bwifuje ko ubuzima bwe bwarangirira muri gereza bwirengagije ukuri kwa dosiye aburana ati ngewe ndi umusivile wa nyawe w'ijari n'abo tuziranye nta n'umwe wabayeho umusirikare cyangwa umupolisi umucamanza akamubwira ko gucura umugambi wo kugira nawe ubutegetsi buriho bidasaba ko umusirikare cyangwa umupolisi cyangwa se imbaraga zihambaye maze niyihoza asaba urukiko kuzasuzuma ukuri kwa dosiye kuko ngo ibiturika ntacyo abiziho yavuze ko atari bushishikariza abantu kujya muri rns atanazi n'amatwara yayo ku bireba bwana boneri bikora imana we akibaza uburyo itsinda ry'abantu bagera kuri cumi na batatu bareganwa bose bahakana ibyaha agaha urukiko urukiko igisa n'ihurizo rikomeye ryo kuzasuzuma uburyo haburamo n'umwe wagombye kuba agaragaza uburyo bacuraga imigambi yo gushaka guhirika ubutegetsi yavuze ko hari ibintu yavuganye n'ubushinjacyaha mu ibazwa rye maze burabyirengagiza nubwo nawe atabisobanuriye urukiko yavuze ko ubushinjacyaha bwabyirengagije ku bushake kuko ngo bwahise bumubwira ko ibazwa risubitswe kubera hari mu gicuku ariko akavuga ko bwari buri gushakisha uburyo bubahimbira ibyaha ni mu gihe uwitwa bizimana we yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha bumurega ko yafatiwe rwamagana ari kumwe na mugenzi we shiragahinda rendeste berekeza i nyagatare ngo bambuke uganda mu gisirikare cya rnc nawe yabitsembye yavuze ko ni rwamagana atahazi ahubwo ko we na shiragahinda batandukaniye i nyabugogo mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani mbere y'uko bafatwa abagize icyo banenga ibyavuzwe n'ubushinjacyaha bose bamaze kubwira urukiko ko ibyo baregwa bitari ukuri bakavuga ko bitanabayeho basaba kuzagirwa bere nk'aho bizimana yabwiye umucamanza ati kugira nawe ubutegetsi biriho sinabikoze kuko sinigeze nabutuka ngo babishingireho dore ko nta n'indi leta nzi ngo mbe nayikumbuye kurusha iyi ngiyi ndimo itsinda ryose riri mu rukiko rigizwe n'abantu cumi na batatu abamaze kwiregura baragira icyo banenga ubushinjacyaha barasaba gusubizwa mu miryango nyarwanda kuko ngo basanga nta kibi bawukoreye barahuzwa n'umunyamakuru bwana kasiye nta muhanga nk'umuhuzabikorwa mu byo guturitsa ibisasu mu mugambi wo gusenya ibikorwa remezo bitandukanye hirya no hino mu gihugu iburanisha ritaha rizakomeza ku itariki ya makumyabiri n'eshanu z'ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka aha bagira ubusa ijwi ry'amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda
ijwi ry'amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu
ejo wari umunsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro uburundi bwifatanyije n'andi mahanga kuwuzirikana ni inkuru ya mugenzi wacu eloge wirika neza umunsi wahariwe umukenyezi umwirimizi mu burundi wahimbajwe kuri uyu wa kane ariko mu bisanzwe usanga uri kuzomara iminsi ine kuko mu ngoro ndangamico y'ubujumbura aho wahimbarijwe hazomara iminsi ine hari ihayanishagurisha ry'ibintu byahinguwe n'abakenyezi birimizi batowe kugira baserukire abandi umushikiranganji ajejwe gufatana mu nda n'agateka ka zina muntu avuga ko akaryo keza ko guhimiriza abafasha mu iterambere ry'umukenyezi kugira ngo barushirize kwitanga hamwe n'abakenyezi mu ntumbero yo kubakaburira kugwiza umwimbu no gukorera hamwe mu mashirahamwe mu gihe mu vyuga ry'isi harimo ihindagurika ry'ibihe imede sabushimike yemeza ko abakenyezi bafite igikorwa gikomeye umunsi ushitse hano mu burundi abakenyezi birimizi bariko baragerageza kubyifatamwo neza mu kurima ibiterwa birinda izuba canke imvura bakarima no mu myonga canke ku nkengera z'inzuzi bagaheza bakavomera uko kuvomera n'ubundi buhinga bwose bukoreshwa n'abakenyezi birimizi abatari bake muri bo basigura ko ubu bisa n'ivyasenzwe biturutse ku itituka ry'isi aba bo mu ntara kubanza mu buraruko bw'uburundi bavyiganije urya amerika Emwe imvura twayibuze ubu dusigaye twirirwa twicaye n'abarimye ntibariko baracirira abandi nabo ntibari bwarime haracari imishike inzara nayo yabaye nyinshi ntaco tukironka tukugaburira abana nka twebwe abarimyi hariho ibintu bimwe bimwe uca usanga bigoye kuko isi yamaze gutituka cyakenerwa umwavu n'ibi kugira ngo isi igumane akanovera hari haho usanga uca ubibura uburimyi rero twe tugaca tubona yuko umenga bugenda nabi uyu buunya byari bidutungira umuryango kera ariko ubu oye nti- nti- ntihakimera ku isi ntihakimera kandi urabona ihindukira ry'ibihe ntituronke imvura ikwiye abapfakazi ahubwo turarushe ibyo turima ntibitunga umuryango kwera abantu bodufasha tukajya mu mashyirahamwe cyangwa bakaduha nk'akantu nk'utuntu tukaza turadandaza nk'abandi kugira twiyungunganye nayo ahandi ibintu by'uburimyi ntibitutungira umuryango namba ubu unyu ubona ati nta mvura turonka hari izuba ryinshi mu burundi uyu munsi ushitse mu gico gihugu kiri muri bike ku isi abakenyezi baserukiwe mu nzego bafite ibice mirongo itatu kw'ijana mu nzego zifata ingingo bamwe mu bakenyezi birimizi barishimira runo rugero baserukiweko kuva ku nzego z'ibanze kugeza mu biro vy'umukuru w'igihugu uciye mu makomine y'intara muri leta n'inama nkenguzamateka na nshingamateka nk'aha muri nyagonga shari ya mbere hatwagwa n'umukenyezi niwe yabaye umukuru w'umutumba kubera akiri mushasha nta muntu aramenya ngo azoduserukira canke ntaduserukire ariko kubera twamutoye tumwizigengera azoduserukira yodufasha nyene kuduserukira kugira ngo afashe abapfakazi bakaturosa nk'ifumbire mugabo kubera twebwe dukenye turabapfakazi ntiduheza ngo turonke ayo mafaranga ino bayitanga ku bafise amafaranga utagira amafaranga ntibaheza ngo bayiguhe mugabo ko twangira ngo twamutoye ngira azodusabira yegera imbere adusabire tutaronse agafumbire hoho ntituzoronka utwo turya ariko hari abandi bemeza ko abakenyezi bagenzi babo batowe canke bitoreye ata kintu kinini bamariye nka twebwe bato bato ntacyo badufasha twebwe aho tugarukira twe ntavyo mbona bariko baradufasha kandi tutanababona harimwo bamwe bamwe tuta- tutanababonye n'ingene ba- ba- boba bameze n'igihe batorwa ko batanadutemberera ngo baze kudutemberera badukoresha inama urumva nico gituma twobabonye kama twobatera nuko boza kudutemberera bakatugisha inama aho twoba tuba ku makaritiye hama tukababwira ikibazo dufise kugira ngo natwe turabe ko twotera tuja imbere Anike Dusenge atwara umugambi mukenyezi gira ijambo mu ishyirahamwe ry'abagore SFBP rimwe mu yahimiriza cyane abakenyezi kwitoza yemeza kubwira abakenyezi mu nzego ari ikintu gihambaye ku bagore uhereye kuri bato bato mu mitumba uku niko yabisiguriye ijwi rya Amerika ejo umukenyezi ari mu ntwaro abakenyezi bazoshobora kubahuka kuza kumwitura bamubwire ingene bahohotewe ivyabashikiye kuko hari abakenyezi bashobora kuja kurondera ubujejwe intwaro ariko yasanga ari umugabo akumva ntiyugururukiwe kumubwira ivyamubayeko kumbure yuko ashobora kuba yafashwe ku nguvu ashobora kuba ari ikintu atokubahuka kugira umuntu w'umugabo ariko umukenyezi ari hajya ahe azoshobora guharanira agateka k'umukenyezi mugenzi we ari indani mu nzego atari hanze umukenyezi wo muri komine rugombo intara ya cibitoke mu buraruko bushira uburengero nawe hari ikindi kintu kimushimisha kubona muri rusangi abagabo babirimizi batagitana ibikorwa batambukanyi babo nko muri kahise ubu tubayeho neza kuko ubu abagabo barafasha muri bimwe bimwe bishoboka kubera inzara yagiye iratera byarashishije ubwenge abagabo benshi ubu barafasha abakenyezi baritaho ibikorwa byo mu rugo na cane cane nk'ubu twimirije mu gihe cy'itero abagabo bariko baragwana bagura imbuto naho izimvye ariko bariko baragwana bagura imbuto umuntu arabona neza ko ari vyiza ibiharuro bitangwa na onu kuri uyu munsi mukuru vyerekana ko ica kane c'abantu ba mw'isi ari abakenyezi ariko bari munsi y'ibice mirongo ibiri kw'ijana vy'abafise amatongo biharije canke batorana unimenyesha ko mu gihe abakenyezi bohabwa amahirwe amwe n'abagabo umwimbu ushobora kuduga ku rugero rw'uko abantu bugarijwe na kigoyi bagabanuka gushika ku bantu bari hagati y'imiliyoni ijana n'ijana na mirongo itanu ku isi yose ishami rya onu rijejeho abakenyezi naryo rivuga ko muri rusangi umukenyezi umwe kuri batatu bafise akazi akora mu gisata c'uburimyi eroje buri kaneza ijuru rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaho indwi gushika izaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
noneho tujye muri uganda amashuri amwe n'amwe ejo yongeye gufungura yose yose mu gihugu yari amaze amezi arindwi afunze kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda inyashiyusi bahizi aratubwira inkuru irambuye kongera gufungura amashuri bikurikije ubushishozi bwinshi inyigisho hamwe no gushyiraho amabwiriza akomeye azakurikizwa kugira ngo abanyeshuri batangiye uno munsi barindwe icyorezo cya covid cumi n'icyenda ibi byose byakozwe habayeho gufatanya hagati y'ibigo bya leta bitandukanye birimo minisiteri y'iby'uburezi ishinzwe amagara y'abantu ishinzwe umutekano ababyeyi kimwe n'abarimu twavuganye n'umwe mu bakuru b'amashuri bwana nkunda hatega emmanuel ukuriye ishuri rya reed primary school mu mujyi wa gisoro mu burengerazuba bw'igihugu atubwira ko mu myiteguro bakoze hari harimo gukorera ibipimo by'ubuzima abarimu n'abandi bakozi bo ku ishuri bose mu rwego rwo kurinda abanyeshuri already twabonye certificate ya gavumenti iri kutwemerera twabanyujije mu by'ubuzima twabajyanye for medical check up barabasuzumye basanga nta covid 19 bafite so twiteguye kwirinda iki cyorezo kandi tukakirinda n'aba bana baje kugira ngo bakomezemo amasomo yabo ya p7 si ibyo gusa ahubwo ku ishuri hashyizweho n'izindi ngamba zo kwirinda iki cyorezo ku bantu bose bazarigana nk'ababyeyi b'abo banyeshuri weru icya mbere ikigo cyacu gifite uruzitiro dufite gate imwe abantu binjiriramo bagasohokeramo iyo winjiye rero aho ngaho ku gate ikintu cya mbere cyo ubanza gukora utari wageza n'ikirenge mu compound yacu ubanza wakaraba intoki zawe n'isabune cyangwa se n'amazi cyangwa na sanitayiza icya kabiri haba hariho umuntu ku gate aho ngaho agafata temperature yawe uwo basanze afite mirongo itatu na karindwi kwiyongerayo uwo nguwo ni uguhamagara ba district task force ufite iyo hasi uwo turakomezanya nawe rero turebe ngo uwo muntu yambaye masike neza tukabagira inama y'uko batagomba kugira ukuntu baramukanya bafatanyije mu ntoki nta guhoberana hanyuma no kuvugana uwo avugana nawe uwo ari we wese mu ishuri agomba kuvugana nawe hariho mita nk'ebyiri hagati yabo bombi so n'abana kandi nuko nguko nabo ibyo turimo kubibatoza abanyeshuri nabo bamaze gutozwa uko bakwiye kwirinda leta nayo yagiye iha buri munyeshuri udupfukamunwa dutatu two gukoresha ari ku ishuri kandi aya mabwiriza yose agomba gukurikizwa mu bigo by'amashuri bisaga ibihumbi mirongo itandatu mu gihugu cyose nitwa nkurunziza jordan nigira ikarago primary school korona ni ukwirinda uwambaye masike na no gukaraba amazi n'isabune cyangwa se gukoresha sanitayiza iyi nyine hariyo ububaketi burimo amazi uko nibwo tuzaguma turakarabaho tugeze ku ishuri ninjye mbabazi fiyona wigira ku sunrise primary school ukaba niteguye kujya ku ishuri mfite na masike hamwe na za sanitayizazi itatu
Ngirunsanga Pascal ni umwe mu babyeyi bajanye abana babo ku ishuri uno munsi ariko aracyafite impungenge ku kuntu aba bana bazarindwa iki cyorezo cya corona iyo uburwayi bwa covid bwe bugikomeje buri kuguma buriyongera buri munsi buri munsi so ubwo nk'ababyeyi dufite ware gutekereza abana bacu bo barabasefu bate twe ntabwo twabyizera neza uretse ni ukugira mu shuri umuntu akabaza niba hari uburinzi buhagije bw'abasefu nk'uko twe turi nabo mu rugo nyamara umubare munini w'abanyeshuri ntabwo wemerewe gusubira ku ishuri ukurikije leta hemerewe abari bari kwiga mu mwaka wa nyuma wo kurangiza urwego rw'amashuri bari barimo nk'abategereje gukora ibizamini byo kuva mu mashuri abanza kuja mu yisumbuyeho no kuva mu yisumbuyeho kuja muri za kaminuza ukurikije minisitiri ushinzwe iby'uburezi janet museveni ibi leta yabikoze kugira ngo amashuri abemo umubare mukeya hanyuma abanyeshuri n'abarimu bahana umwanya ukwiye hagati yabo wo kwirinda kwanduranya icyorezo ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije ariko mube muretse kugenda mwumve ijambo ry'ibaza rya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
nk'uko bigaragazwa na gahunda ishinzwe kugenzura no gutanga inkuru za mbere y'igihe ku bijyanye n'inzara fews net icungwa n'ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga usaid igihugu cya sudani y'epfo cyongeye kandi kwisanga mu ruhuri rw'ibibazo uburemere bw'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa muri sudani y'epfo kugeza mu kwezi kwa mbere kwa bibiri na makumyabiri na rimwe buzaguma kuba hejuru ku gipimo kitari bwabeho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere n'ihungabana ry'ubukungu ni bimwe muri nyirabayazana z'icyo kibazo ariko kandi hakaza n'imvururu n'intambara zikomeye byayogoje icyo gihugu nk'uko ishami rya loni rishinzwe ibiribwa ku isi pamu ribitangaza imyuzure ikabije yibasiye icyo gihugu mbere gato y'igihe cy'isarura yangije imyaka yose mu mirima ndetse yica amatungo iyo myuzure yongereye ubukana ikibazo cyari gisanzweho iteza inzara indwara zituruka ku mirire mibi hamwe no kuvana abantu mu byabo abana bari munsi y'imyaka itanu akaba ari bo bibasiwe cyane ibintu bimeze uko mu gihe icyorezo cya covid cumi n'icyenda n'ingaruka zijyanye no kugikumira nabyo byarushijeho kuremerera ikibazo cyari gisanzweho cy'ubuke bw'ibikorwa by'ubutabazi bihungabanya urwego rw'ubuvuzi rwari rusanzwe rwarazahaye kubera iyo mpamvu kuri ubu abantu bagera kuri miliyoni zirindwi n'ibihumbi magana atanu muri sudani y'epfo bakeneye kugobokwa ku itariki ya makumyabiri n'enye y'ukwezi gushize kwa cyenda ubwo habaga inteko rusange ya loni leta zunze ubumwe za amerika zari zakiriye mu biganiro byahuje abaterankunga icumi ba mbere b'ibikorwa by'ubutabazi ku isi leta zunze ubumwe za amerika zemeye gutanga inkunga ingana hafi na miliyoni ijana n'umunani z'amadolari mu bikorwa byo kugoboka abaturage ba sudani y'epfo barimo n'abahungiye mu bihugu bituranyi bwana mike pompeo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'amerika mu nyandiko ye ku birebana n'inkunga yagize ati ubufasha bw'ingoboka leta zunze ubumwe za amerika itanga harimo inkunga yihutirwa y'ibiribwa serivisi z'ubuvuzi gutanga amazi meza yo kunywa n'ibikorwa by'isuku n'isukura cyo kimwe n'ubufasha bwihariye ku bagizweho ingaruka n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri sudani y'epfo mu bundi bufasha leta zunze ubumwe za amerika zitanga kandi harimo ibikorwa byo kurokora ubuzima ku mpunzi z'abanyasudani y'epfo bagera hafi kuri miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana abiri ziri mu bihugu bituranyi ziganjemo abagore n'abana harimo n'imfashanyo kandi igenerwa imiryango yegereye inkambi muri ibyo bihugu byakiriye izo mpunzi amerika kandi itera inkunga serivisi ya loni ikora ibikorwa by'ubutabazi hifashishijwe ingendo zo mu kirere mu gutwara abakora ibyo bikorwa kugeza ibikoresho bikenewe muri sudani cyo kimwe no mu bindi bikorwa by'imiryango itegamiye kuri leta igera hafi kuri mirongo itatu bwana mike pompeo ati amerika ikomeje kuba umuterankunga mukuru w'ibikorwa by'ubutabazi haba muri sudani y'epfo ndetse no ku isi tuzakomeza kuba umusemburo w'ibisubizo mpuzamahanga bigamije gukura abaturage ba sudani mu mibabaro arongera ati turashimira abaterankunga ku ruhande rwabo kugeza ubu ariko kandi tubona ko bigikenewe cyane guhamagarira abaterankunga basanzweho ndetse n'abandi bashya kongera gutanga undi musanzu cyangwa se kurangiza gutanga uwo biyemeje kugira ngo iki gikorwa cyo kurokora ubuzima gishoboke
iryo rero ryari ijambo ry'ibanze rya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika ku migabo n'imigambi yayo nshuti banywanyi mbashimiye cyane ko mwagumanye natwe mugira umunsi mwiza murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.